kun sagalee ameerikaati sagaleen ameerikaa as waashingtan diisii irraa saatalaayitii itiyoosaatiin akkasumas gama reediyoon meetir baandii 22-2531 irratti sagantaa tamsaasu amma jalqaba guyyaan har'aa wixata guraan ala 28 bara 2029 dhiifama bitootessa tokko bara 2022 jechuu keessatti keessummeessituun keessan har'aantuu jibee horaate. lammiiwwan itiyoophiyaa biyya yuukireen keessatti danqaman ilaalchisuun itiyoophiyaatti ambaasaaddara jarmanii dubbisnee jirra godina baalee dhiyaa hongee dhaqqabeen beeladaaleen 80 ol dhumuun gabaasaalee ijoo har'aa keessaati oduutu dursaa gara bafa qaaddattan sin dabarsa.
akka mooltan oduun har'aaf qabnu kunooti. Sudaan kibbaa keessatti sarbiinsi mirga namoomaa suukanneessaa ta'e raawwachaa jiraachuu isaa gabaasni damee mootummoota gamtoomanii Sudaan kibbaa keessa jiruu fi dhaabbanni mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii walloodhaan ibsa baasaniin beeksisaniiru. Hokkora walwalaansaa dabalatee kutaa biyyattii baha mootummaa naannoo Ikwaatooriyaal jedhamu godina Taamburaa keessatti ji'a waxabajjii fi fulbaanaa bara kuma lamaa fi digdamii tokko gidduutti taasifameen yoo yarate siviilonni dhibba afuriif afurtamni du'anii kudha saddeet immoo madaawaniiru. Namoonni torbaatamii afur ukkaamsamanii yommuu butaman jaatamii afur immoo hokkorri saalaa irratti raawwateera. Kanneen keessaa mucaan durbaa waggaa kudha sadii gudeeddaa dirqii gareedhaan irratti raawwatameen lubbuun ishee akka darbe kan ibsa gabaasni kun namoonni kuma saddeettama ta'an akka qe'ee isaanii gallakkisanii baqatan dirqisiifamuu isaanii qabeenyin isaanii saamamuu isaatii fi barbadaa'uu isaa beeksiseera. Badiinsi kun kan uumame yommuu gareen sochii walabummaa uummata Sudaan yookiin. SPLMAIO fi humni ittisa uummata Sudaan kibbaa yookiin SSPDE isa meejar jeenaraal James Naandootiin hoogganamu akkasumas milishoota gareewwan lamman cina dhaabbatanii wal lolaa turaniin akka ta'e ibsi kun eereera. Gareewwanii fi namoottan dhuunfaa ajjechaa suukanneessaa ta'e hokkora saalaa fi ijoolleewwan ukkaamsanii fudhachuu irratti hirmaatan itti gaafatamummaatti dhiyaachuu akka qaban koomishinariin olaantuun mirga namoomaa Misheel Baachireer gaafataniiru. Mootummaan Sudaan kibbaa gareewwanii fi namoottan dhuunfaa badiinsa kana raawwatan irratti qorannoo taasisuudhaan akka tarkaanfii fudhatu ibsi Sudaan kibbaatti damee mootummoota gamtoomanii fi koomishinii mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii irraa waloodhaan har'a baasan kun gaafateera. Walwaraansa Yuukireen keessatti adeemaa jiru baqachuudhaan namoottan biyyoottan sadaffaa warreen daangaa qaxxaamuruuf deeman irratti loogiin gosa irratti hundaa'e taasifamuun isaa akka fudhatama hin qabaannee fi gocha dhiifama hin qabaanne ka'uu isaa mootummaan Yuunaayitid Steetsii beeksiseera. Ibsi karaa dubbii himaa ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Steetsiin ba'e kun Yuukireen keessaa bahuu irratti loogiin gosa irratti hundaa'e taasifamuu isaa odeeffannoo miidiyaa argachuu isaa ibsee waraana baqachuudhaan namoottan daangaa qaxxaamuran. baqatan ija walqixxeetiin ilaalamuu akka qaban hubachiiseera. Amma ammaatti biyyoottan daangaa isaanii baqattootaa fi banaa gochuudhaan baqattoota simachaa jiran kan galateeffate ibsi kun Yuunaayitid Steets jaarmiyaalee mootummoota gamtoomanii warreen bakka rakkinichaatti dhiyoo jiran wajjiniin hojjechaa jiraachuu isaa dubbateera. Biyyoottan naannoo Yuukireen jiran dhimma baqattootaa irratti dirqama seera addunyaatiif abboomamanii baqattoota bakka irraa dhufanitti humnaan deebisuu kan dhowwu qajeelfama dhaabbata mootummaa. mootummoota gamtoomanii akka kabajuu qaban hubachiiseera. Namoottan balaadhaaf saaxilamanii okkora jalaa baqachaa jiran warreen viizaa malee daangaa qaxxaamuruu hin dandeenye namoottan biyyoottan sadaffaatiif Yuukireen akka daangaa ishee qaxxaamuranii ba'an taasisuu akka qabdu gaafateera ibsi Yuunaayitid Steets kun. Yuukireen lammiileen biyya biraa keessumaa lammiileen Afrikaa biyyattii keessa turan warreen lola baqatanii biyya biraatti darbuudhaaf yaalan irratti akka loogii taasisaa jirtu gabaasamaa jiraachuun isaa hin yaadatama. Kunittuu kanaan jiru biyya Jarman magaala Berliin taa'uudhaan biyya Poolaand, Yuukireen, Cheek Riippaabilikii fi Siloovakiitti ambaasaaddara Itoophiyaa kan ta'an Muluu Salamoon ibsa VOAdhaaf kennaniin Yuukireen keessaa ba'uu irratti lammiilee Afrikaa irratti akka loogiin taasifamaa jiru odeeffannoo qabaachuu isaanii ibsanii gareen addaa lammiilee Itoophiyaa Yuukireen keessaa bahaa jiran. Kan gargaaru gara Poolaandii fi biyyoottan ollaatti erguu isaanii himaniiru. Hordoftoota keenya dhimma kana irratti ambaasaaddar Muluu Salamoon marii VOA Afaan Oromoo waliin taasisan oduudhaan booda isinii dhiyeessina. Yemmuu waraanni Raashaa magaalaa guddittii Yuukireen Keeviin marsee jiru kanatti waraanni Raashaa akka Yuukireeniin gallakkisee ba'u dhiibbaan hawaasa addunyaa cimaa deemuu isaa gabaasni gabaastuun VOA kan Koongireesii Kaatiriin Giibsan ibseera. Akka gabaasni kun jedhutti bakka bu'oonni Raashaa fi Yuukireen marii Beellaaruus keessatti taasisan mallattoo waliigaltee tokko malee erga xumuramee booda Raashaan magaalaa guddittii Yuukireen keevii fi magaalota biroo irratti haleellaa raawwachuu itti fuftee jirti. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Niit Piraayis dhimma kanarratti ergaa dabarsaniin.
Diplomacy at the barrel of a gun, diplomacy at the turret of a tank, that is not real diplomacy. Uh, we are ready and willing.
Dippiloomaasiin afaan qawwee jalatti dippiloomaasiin huruu taankii duratti yaadamu tasa dimokiraasii dhugaa miti. Akkuma michuuwwan keenya Yuukireen akkuma maamiloota keenya warra Awurooppaa nutis deemsa dimokiraasii dhugaa fi haqaa irratti hundaa'een mareef qopheedha. Mareen kun yoo walitti bu'iinsa hamaa fi barbaachisaa hin taane kana ni hambisa ta'eef. Garuu dippiloomaasiin sun carraanni bu'aa argamsiisuu isaatii keessumaa wayitaa waraanichi gaggeeffamaa inuma immoo hammaachaa jirutti firii galmeessisuun isaa baay'ee haphiidha.
jedhaniiru. Lammiileen Yuukireen amma ammaatti waraana Raashaa isa daran jaboo ta'e akka ofirraa ittisaa jiran kan ibse gabaasni kun mootummaan Raashaa waraana isaa dhibbeettaa torbaatamii shan daangaa irra qubachiisuu isaa himeera. Guyyoottan shanan darban keessatti waraanni Raashaa magaalaa Yuukireen tokkoyyuu qabachuu akka hin dandeenye kan ibse ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan Peentaagoon haalli lafarra jiru jijjiiramuu akka danda'u himuunsaa gabaasameera. Yuunaayitid Isteetsi lammiilee Raashaa warreen dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessa magaalaa Niiwoorki hojjechaa jiran kudha lama akka biyya gallakkisanii bahanii ajaja kennuun ishee gabaasameera. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti garee Yuunaayitid Isteetsii fi dubbi himtuu kan ta'an Oliiviyaa Daalten akka jedhanitti lammiiwwan Raashaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti hojii tikaa irratti bobba'anii turan mirga kennameef darbuudhaan akkaataa nageenya biyyoolessaa Yuunaayitid Isteetsiif miidhaa qabuun hojii basaasummaa irratti. waan hirmaataniif akka biyya gallakkisanii bahanu itti himameera jedhaniiru. Kunis kan ta'e waliigaltee mootummoota gamtoomanii wajjin qabnu irratti hundaa'uudhaan jedhaniiru Oliiviyaa Daaltan. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddara Raashaa kan ta'an Vaasilii Navanziyaa akka oduu gabaastottatti himanitti namoottan kudha lama amma bitootessa torbaatti akka Yuunaayitid Isteetsiin gallakkisanii bahan itti himamuu isaanii ibsanii gochichi tarkaanfii diinummaa fi faallaa waliigaltee dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi waliigaltee Veenaa akka ta'e himuun isaanii gabaasameera. Bara kuma lamaaf kudha saddeeti dhimma lammii Raashaa Biriteen keessatti balaan summii irratti raawwateen walqabatee mootummaan Doonaald Tiraamp dippiloomaatota Raashaa hedduu biyyaa baasuun isaa ni yaadatama. Lammiiwwan Indiyaa Yuukireen keessatti barachaa jiran keessaa barataan ogeessa fayyaa umuriin isaa waggaa 21 bakka waraanni Raashaa fi Yuukireen lola taasisaa jiran magaalaa guddaa lammaffaa Yuukireen kan ta'e Kaharkiif keessatti ajjeefamuu isaa ministeerri dhimma alaa Indiyaa ibseera. Barataan kun kan ajjeefame haleellaa meeshaa waraanaa gurguddaatiin fagoo irraa raawwatameen akka ta'e kan hime ministeerri dhimma alaa Indiyaa ambaasaddaroota Raashaa fi Yuukireen waamuudhaan barattoota Indiyaa magaalaa Kaharkiivii fi Magaalawwan biroo keessa karaa ba'an dhabanii rakkachaa jiranii fi akka haala ba'umsaa mijeessan gaafachuun isaanii gabaasameera. Dhimma kana akka dhiyeenya irratti hordofan jechuudhaan ministeerota ishee afur gara Hangaarii, Roomaaniyaa, Siloovakiyaa fi Poolaandii erguu ishee kan ibsite Indiyaan barattoota kuma kudha saddeet caalaan isaanii kolleejota fayyaa keessatti kan baratan Yuukireen keessaa qabdi. Hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma.
Eembasii Itoophiyaa Berliin jirutti ittaanaa hoogganaa jila Itoophiyaa ambaasaaddar Tafarii Taaddaseetiin gareen hoogganamu daangaa Poolaandii fi Yuukireen irratti argamuudhaan wal waraansa Yuukireen dhiyeessuun kanneen daangaa ce'an lammiiwwan Itoophiyaa fidda dhalata Itoophiyaa qaban akkasumas lammiiwwan Afriikaaf kanneen gargaarsa fedhan biroofis deeggarsa gochaa akka jiru ibsamee jira. Kanas kan ibsan kabiyyee Jarman, Poolaand, Yuukireen, Rippaabilikii Cheekii fi Siloovakiitti ambaasaaddara akka ta'an Adde Muluu Salamoon yoo ta'an haala lammiiwwan Itoophiyaa walii galaan irra jiran ibsanii jiru jaallannee taasifsiise.
Jarri kaan akkanumatti tasa ka'anii paaspoortii illee waa ayidii kaardii illee odoon hin qabatin ba'an jarri isaan illee qophaa'atanii dookumentii illee qabatanii hin ba'an jiranii abbaashiidhaan faa makiinuma isaaniin faa miilaan faa hin ba'an jiranii garuu tumaaroonni neetworkii teelegiraamii waan qabaniif walitti haasa'atuma achiin deemaa achiin deemaa akkas ta'a wal qarqaaraa jechaatuma qarqaaraa jirra. Kan seenan jiran Poolaandiitti duraan dursine mangistii Poolaandiif Yukireenis dubbisne ijoollee keenya waggaa dhufan akka nu galchan iyyama arganne. Timneetoo hin rakkattanuu booddee irratti sin dabarsanii koottaa jennee isa booddee immoo nu rakkise paaspoortii jarri hin qabanneet nu rakkise ture isas dubbisneet mangistii wajjin karaa qabanneet. Dhufanii bakka isaan qopheessanaa turanuu aduu lamaa sadiitti hoggasuma Itoophiyaa ta'uu isaanii qulqulleessineet dokumentii arguu hin dandeenyaa paaspoortii sajjii qopheessuu hin dandeenyannee odoon waan qabatin illee akka seenanii bakka boqonnaa san akka nu taa'an gooneerra. Hiriirri baay'atee kanaaf ijoolleen keenya achi tura rakkachaa turraan isaanitti dubbisnee amma har'allee namni kanarratti deebi'aa jiranii.
Meeqa ta'u amma.
Barattoonni neetworkii kana keessa jiran afurtamii torba jarri isaan immoo jireenya qaban bakka bakkatti jiran hundum isaanii walitti shantamii shan hin caalan kontaaktii hin qabnu garuu immoo jarri kontaaktii illee hin arganne duraan jiran namichi sagal tokko immoo bakkee qabatanii jiraatan hannachitti heerumanii jiraatan akkas akkasaa jiranii kaan bakkaan kaane ta'anii jiran bakka waraanni jiruun kan jiran. tokko tokko karaa raashaatiin tokko tokko karaa hangariitiin nan deddeeman jiran isaanis yeruma imbaasotatti haasofnee qofa akka rakkannee qopheessaa jirra garuu namni baay'een karaa poolaandii kana waan dhufuuf mangistiin poolaandii amma aduu kudha shansi ta'anii akka deeman karaatti qopheessa jira immoo hoo dubbiin isaanii hin dhumneef tamaaroonni poolaandiis barsuma isaanii itti fufuu barbaadanuu jiraatan achumatti liigaalii ta'anii karaa isaanii akka qabsiisan lakkii biyya deebinaa haadhaaf abbaa keenya bira deeman jiranis akka rakkanne hamma tikeetii argatanitti faa. Akka itti qophaa'an habara tiyoo poolisii wajjin ta'aniif akka itti qophaa'an waarsoottis bakka biraattis qopheessinee jirra. Isa duwwaa miti daayaaspooraan Jarman keessatti Firaankifaart, Barliin, Noornberg bakka hundatti namni tokko tokko faamilii sadiin fudhadhaa tokko tokko nama tokko fudhadhaa nagarattis nama tokko hojii lamas ji'a sadi teessisuu nan danda'a. Amma dubbiin dhufuutti amma deemanitti amma tiraanspoortii arganitti amma mana tamaarii seenanitti hin jedhu jira. Nu qarqaaraa jiranii. Rakkoon irra jiru amma maali karaa qabsiisnee ijoollee qarqaarutti kaane kana nu jalaa babal'eessan jiranii oduun taane itti haasa'anii mangistiin giddumaan Itoophiyaatti simdeed isaa imbaasiitiin siqinaa imbaasii irraa sokkaadhanii hanumanii karaa qabsiisnee ijoollee qarqaaraa jiru kun seenanii qofa dhokatan nutti himanu garuu namni biyya deebi'uu barbaades akka akkaataatti deebi'uu rakkatiin namni mana tamaaris barsuma deemuu hin danda'ees liigaalii ta'ee akka deddeemu qarqaaruuf malee mirga isaanii irratti imbaasiin akkanan ta'inaa akkanan ta'aa jechuu hin danda'u. isaan qarqaaruuf as jirna malee waan isaan hin barbaanne kana godhaa jechuuf miti as jirru kanaaf waan poostii goonufaa weebsaayitii keenya irratti ilaalu koornarii bakka hundan jiran nu dubbisanii qofa rakkoorraa takkan buune olanii bulaniis akkan beelofne karaa isaan barbaadan akka isaan qarqaarru akka godhaan adaraa jenna.
Asirratti ambaasaaddar Mulu amma Yukireen keessa ba'aniiru guutummaatti ba'aniiru taanaan hagamtu bahe.
Tamaaronni afurtamii torbatu jira garuu waan hin baane jiran ijoollee lamaan sadeen takka jiranii isaan immoo dubbisnee ture mootummaa Yukireenii jarriin kaanii bakkuma jiran taa'anii asiifachuugaa sosso'an asiifachuugaa deeman rakkoo akka irra buune manuma isaanii taa'uu isaan irra jira jedhaniiru kanaaf nuus bakka hin taanetti sossaatanii akka rakkoo irra buufne manaan ba'inaa jedhameera bakka militarii beeziin jiru miti hin jiran manuma waan jiraniif katamaa keessa isaan waan tuqu isaan hin jiru seeftiin bakka hin jiraannetti asiif achi kaata. Akkasumas rakkoo irra bulchinaa jennee qofa infoormeeshinii dabarsaa jirra. Silkii nutti kennuun barbaadanu jarri kaan beekatuma dhoksan garuu baasiin giddiidhaan waan godhu jiru ergaa keenya argan garuu hin laalan wanno san irratti jarri jiran jechuudha. Ijoolleen kaan kaan isaan dubbisaa jiranii.
Naannoo daangaa sanatti embasiin keessan nama ergee wanti hordofsiisaa jiru jiraa?
Mikittiliin keenya ambaasadar Tafarii jedhama. nama wajjin ergine daaspooraa sanachitti nu qarqaara poolaandii jara jiran mahabara tiyoo poolisii wajjin kan jiran ijoolleen keenya jirti uummanni Itoophiyaa jiranii jarri isaan nu qarqaaran wajjin goonee komitee dhaabneet isaan wajjin bakkuma boordarii san jiranii. achumaayis dhiyoodhaan dubbisanii qofa silkiidhaanis namni soo amma nama ja'a nama saddeetillee akka soo rakkatees makiinuma saniin asiifachi fudhachuuf qarqaaruuf tiranspoortii provaaydii godhuuf deemaniyyuu salfiin achitti jiru ekspeekti gootu miti kuma dhibba lama faa akkas baay'ee baay'ataa qopheenyi jiruyyuu. akkasitti deemaa jirra garuu ijoolleen baay'een seenaa jirti rakkoo nutti fidee dhokachuu isaanii kana garuu nu isaan qarqaaruu jiraachuus keenya kan akka beekan barbaanna hoo intarviiyuu kanallee dhaga'an.
Ambaasaadder Muluu Salamoon deebiin laattaniif maqaa dhaggeeffatoota keenyaan hedduu galatoomaa.
isinis ijoollee keenya qarqaaruuf yaada kana nu gaafachuun keessan isinin galateeffadha galatooma.
gama kaaniin lammiiwwan afrikaa kanneen yukreen keessa jiraatan lubbuu ofii oolchuuf jecha yeroo baqataa jiran kanatti daangaa yukreen akka hin dabarre ittifamuun isaanii kan akkaan isaan jeeqaa jiru ta'u dura taa'aan gamtaa afrikaa fi pireezidaantii senegaal ka ta'an maakii saaliif akkasumas koomishina gamtaa afrikaaf dura taa'aa ka ta'an muusaa faakii ibsanii jiru. lameenuu kaleessa galgala ibsa baasaniin walitti bu'iinsi lafa jirutti namni marti daangaa ce'uuf mirga akka qabu yaadachiisuudhaan yeroo ammaa walitti bu'iinsa yukreen keessaan namoonni rakkataa jiran lammummaa fi sanyii isaanii utuu addan baafamin mirga qabaniin fayyadamuu akka qaban hubachiisan ambaasaaddar muluu salamoon dhimma kanarratti yaada kennaniin lammiiwwan afrikaa daangaa ce'uu irratti loogiin akka irratti gaggeeffamuu fi aangawoonni daangaa yukreen mooraa qopheessuun lammiiwwan afrikaa qobaatti kaa'uu isaanii gabaasni na dhaqqabee jira jedhan dhimma kana aangootaaf gareelee dhimmi ilaalu akkasumas diinii dippiloomaatotaa kan jedhan kan ambaasaadarota afrikaa 48 barliin keessatti qindeessutti akka dhiyeessan kan ibsan ambaasaadar muluun loogiin akkasii gonkumaa fudhatama hin qabu jechuudhaan raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsanii jiru gama kaaniin dubbi himaan ministirii haajaalaa ameerikaa ned piraayis kan miidiyaaleen gabaasaa jiran kana akka hordofaa jiran. loogiin sanyii keessumaa yeroo rakkootti gaggeeffamu obsaan kan ilaalamuu fi fudhatama qabu mitii jedhaniiru biyyoonni ollaa yukreen daangaa isaanii banaa gochuu itti fufuu isaanii ni simanna ka jedhan piraayis dhaabbatoota tokkummaa mootummoota addoo sana jiran waliin dhiyeenyaan hojjetaa jirra jedhaniiru kunis namni marti gara biyya ollaatti ce'u simannaa walqixxe akka argatu akkasumas eegumsi nageenyaa kan haalli isaanii gaafatu argachuu isaanii mirkaneessuufi jedhan. biyyoonni baqattoota kan ilaaleen dirqamarra jiru akkasumas qajeelfamaa baqataa yookiin kanneen dahannaa gaafatan humnaan gara biyyarraa dheessanitti akka hin deebisneef ba'es akka kabajan gaafannaa jedhaniiru yukreen namoonni karaa daangaa akka ba'an akka eehamtu akkasumas biyyoonni ollaa yukreen ta'an namoota viizaa argachuuf ulaagaa hin guunne kanneen biyyoota adda addaarraa gara yukreenitti imaluun achi jiraataa turan. yeroo ammaa ammoo walitti bu'iinsa uumameen dheessuuf dirqamaniif haga danda'ametti hatattamaan gargaaruun namoota hookkara deemaa jiruuf saaxilaman kana akka simataniif need piraayis gaafatanii jiru dhaggeeffatoota keenyaa kanumaaniin kanarraaf jedhe xumura anjaallannee gammadaati nagaatti.
naannoo tigraay keessaa waaltaaleen eegumsa fayyaa dhibbarraa harka saddeettamaa ol manca'u mulugeetaa cibaa maqaleerraa gabaaseera kunooti. naannoo tigraay keessatti wal waraansa sana hordofee miidhaa dhaqqabe ilaalchisuudhaan waajjira eegumsa fayyaa naannichaaf kolleejii saayinsii eegumsa fayyaa yuunivarsiitii maqaleetiin qorannaan geggeeffamee jira qorannaa sana kan qindeessan keessaa tokko piroofeesar afawarq mulgeetaa kolleejicha keessatti barsiisaa fayyummaa hawaasaati. keellaalee eegumsa fayyaa 638 buufataalee eegumsa fayyaa 208 hospitaalota sadarkaa duraa 20 hospitaalota waliigalaa 12 akkasumas hospitaala rifaraalii lama irratti ka qorannaan kun geggeessamee jedhan akkuma kanaan waaltaalee eegumsa fayyaa irra jireessi manca'aniiru jechuudhaan piroofeesar afawarq ibsaniiru.
ጥናቱ መሰረት ደግሞ ከ80 ፐርሰንት በላይ የሚሆኑ የጤና ኬላዎች የፕራይመሪ ሆስፒታልስ የምንላቸውና akka qorannaa sanaatti dhibbarraa harka saddeettamaa ol kan ta'an keellaaleen yookiin buufataaleen eegumsa fayyaa hospitaalota kunuunsa fayyaa duraa kan ittiin jennuu fi hospitaalonni waliigalaa walwaraansa kanaan miidhaan irra ga'ee jira. keellaaleen yookiin buufataaleen eegumsa fayyaa immoo dhibbarraa harki torbaatamii afur kanneen ta'an walwaraansa sanaan walqabatee miidhamaniiru.
akka qorannaa sanaatti kallattiidhaan kasaaraan qabeenya biliyoona 65 olitti tilmaamamu dhaqqabuun illee himameera manca'uun kun kasaaraa kallattiin hin taane ituun dabaliin ta'uun illee beekamee jira fakkeenyaaf koompiyuutaroota saamaman yookaan caccaban gatii isaanii malee ragaaleen isaan of keessatti qabatanii turan kasaaraa sana keessatti naammatamne keellaaleen eegumsa fayyaa waan manca'aniif jecha lakkoobsi haadholii keellaalee eegumsa fayyaatti da'anii. dhibbarraa harka 81 irraa gara dhibbarraa harka 37 tuqaa ja'aatti gad cabee jira Kabiroon immoo dhukkubsattoonni deddeebi'anii wal'aansa fudhataniif kanneen dhibee daddarbaa hin qabaanneen qabaman wal'aansi argataa turan adda cituusaa Piroofeesar Afawarq dubbataniiru. Fakkeenyaaf zoonii kaaba gama dhihaa keessatti kan argaman hospitaalota sadarkaa duraa shan keessatti dhukkubsattoonni dhibee sukkaaraa 395 yeroo ammaa hordoffii taasisaa turan addaan kutanii amma haalli isaanirra jiran kan hin beekamne ta'uun ibsameera.
ጤና ተቋሞቻችን በአካባቢያቸው የነበሩ ጤና ተቋሞች ችግር ስለደረሰባቸው ወይም ደግሞ በጦርነቱ ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ ጉዳት ስለደረሰባቸው እነኚህ በሽተኞች ዋልታሌን ኤጉምሰ ፈያ ኬኛ ኬላሌን ዮኪን ቡፈታሌን ኤጉምሰ ፈያ ናኖ ሳኒ ጅረን ሚዳን ዋን እረጌፍ dhukkubsattoota kana qofatoo hin taane haadholii fi ijoolleen fakkeenyaaf talaalli argataa hin turre haadholiin ambulaansiidhaan geessamanii da'uu hin dandeenye rakkooleen akkasii keellaalee yookiin buufataalee eegumsa fayyaa keenya qofatoo hin taane uummata keenyas mudateera.
naannoo sana keessaa sababaa wal waraansa sanaan dubartoota hookarri saalaa irratti raawwatame ilaalchisee bifa adda addaan qorannaan geggeessameera aanaalee 52 keessaa dubartoota 5171 kan umriin isaanii waggaa 15 hanga 49 gidduu jiran gaafachuudhaan qorannaan sun ifa taasifameera dooktar girmaa tsiyoon fissaha qorannaa sana kan geggeessan keessaati.
አሁን ያጠና ነው በጣም ብዙ በፆታዊ ጥቃት የደረሳቸው ሴቶች ነው ያገኘ ነው። ስለዚህ በጥናታችን መሰረት ከሞት 27 ሺህ በላይ ሴቶች በትግራይ በነበር ቆረና ጌጌስኔን ዱበርቶታ የዱ ሰበባ ወልወራንሳ ሰናን ወከሪ ሳላ ረቲ ራወተመ አርግኔ ጅራ አከ ቆረና ኬኛት ዱበርቶን ኩመ ዲበ ቶኮፍ ኩመ ዲግደሚ ቶርበ ኦልታን ረኮ ትግራይ ኬሰ ቱሬን hookkarri saalaa waan irratti raawwatameef kanneen gargaarsi isaan barbaachisu meeqa akka ta'an mul'isa walwaraansi fayyaallee kan isaan barbaachisu ta'uu agarsiisa haalamma jiruun dawaan isin jiru ogeessi leenjii fudhates hin jiru kanaaf hawaasni addunyaa kana laalee gargaarsa dawaaf ogeessa leenjii qoor-qalbii fudhate barbaachisa waaltaaleen keessatti dandamachuu danda'anis akka hundeeffamudha kan nuti yaada dhiyeessinu.
hookara saalaa kanneen raawwatan dhibbarraa harki shantamaa ol loltoota eertiraa dhibbarraa harki 28 loltoota itiyoophiyaa dhibbarraa harki shan immoo humnootii amaaraa kanaaf immoo waliin ta'uudhaan akka ta'e qorannaan sun ni mul'isa ka jedhan dooktar girmaa tsiyoon dhibbarraa harki 70 immoo gareedhaan hookarri sun raawwatamuusaa ibsaniiru qorannaan sun akkaataa jaarmayaan fayyaa addunyaa biyyoota adda addaa keessatti qorannaa itti geggeessan geggeeffamee jedhan dooktar girmaa tsiyoon. dubartoota hookarri saalaa irratti raawwatame keessaa dhibbarraa harka sagaltama kanneen ta'an wal'aansa eegumsa fayyaa hin arganne jechuudhaan mulgeetaa asbahaa maqaleerraa gabaaseera. kun sagalee ameerikaati qophii torbanii waa'ee uummata oromootti ceena. akka galmeen seenaa jedhutti lola aduwaa irratti loltoota itiyoophiyaatiin kan injifatame xaaliyaan bara 1920moota gara dhumaarra lafa itiyoophiyaa weerartee turte bara sana itiyoophiyaa bakka garaagaraatti loltoota xaaliyaan waliin lolli hedduun geggeeffamuu dubbata seenaan lola geggeeffaman kana keessaa tokko bara 1933 geggeeffamuunsaa kan himamu lola saambeeti galmoo daawwitti qophii har'aaf qindeesse kunooti.
bara 1886 ture jalqaba amajjii lola kaaba itiyoophiyaa magaalaa adaawaatti gaggeeffameen loltoonni itiyoophiyaa alasii kan xaaliyaaniin injifatan alas loltoonni xaaliyaan injifatamanii biyyaa ba'anuus marab mallaash yookaan immoo eertiraa ammaatii fi ollaa soomaaliyaa keessa garuu buufatanii turan keessumaa erga bara 1920mootaa keessaa beenitoo musoloonii gara taayitaatti dhufee as xaaliyaan lammata itiyoophiyaa weeraruuf waraanatti seente. karaa soomaaliyaa lolli xaaliyaaniin faana jalqabe haga xaaliyaan biyya guutuu lakkistee baatutti bakka garaagaraatti gaggeeffamaa ture kana keessaa inni tokko lola saambeeti gaarri saambee godina iluu abbaa booraa aanaa allee magaalaa goreerraa fageenya gara kiiloomeetira 15 irratti argama obbo hordofaa hundee hoogganaa waajjira aadaa fi tuurizimii aanaa alleeti.
xaaliyaaniin waggaa afurtama booda hundee ishee jabeeffattee biyya kana weeraruuf yeroo isheen kaatu namoota naannoo baatiloonii. kudha lama kan ta'an qabattee gara idoo abaabooritti imaluudhaan gara dirree waraana saambee amma jennu kanatti kan isheen lola bante yeroo sana namoonni bebbeekamoon naannoo saambeetti kan dhalatan kanneen akka margaa bookaafaa zoodee lamuufaa kan jedhaman adda durummaadhaan dhimma kana namoota qindeessanii laga qabir kan jedhamu jira. Lagdi qabir kun immoo gara magaalaa goreetti ceesisuudhaaf haala mijataadha. Bishaan guddaa sanarratti nooraa harkaan ijaarame ture. Haa ta'u garuu dhufaatii ishee kana milkaa'ina dhabsiisuuf jecha namoonni kun walitti qindaa'anii nooraa sana addaan kutuudhaan naannoo sanatti lola kan itti bananidha baruma kudha sagal soddomii sadii keessa.
Akka obbo Hordofaan jedhanutti lola kana irratti jiraattota lixa Oromiyaa maratu hirmaate.
Yeroo humni xaaliyaanii dabalaa dhufu fakkeenyaaf amma gara Wallaggaatii namoonni hedduun dhufanii kan asitti lubbuun isaanii lola kana irratti ba'ee kanneen akka shawaa namni bakka garaa garaatii itti duuluudhaan lola kana kan inni injifate. lolli kun injifachuuf inni guddaa kan ta'e lagdi qabar kun cituusaadha. Lagdi qabar laga guddaa baay'ee beekamaa namni keessa darbuu hin dandeenyedha. Haa ta'u garuu jalqaba siisteema beekumsaa itti fayyadamuudhaan namoonni naannoo sanaa gocha isaan raawwatan namoonni akka riphanii taa'an guyyaa shaniif geggeeffame lolli walirraa tuuncitiin lola guyyaa shaniif geggeeffame kan humni xaaliyaanii gaafa dadhabaa dhufu xaaliyaaniin Gaara saanbee yookiin immoo tabba guddaa jira. Tabba sanatti baatee dhumarratti gaafa isheen harka kennattu namoota harka kennatan naannoo goree keessa tursiisanii sana booda goreerraa mattu gara yaayyoodhaan naqqamteetti makiinaa yaabsisanii gara gidduutti yookiin immoo gara finfinneetti kan geessamanii.
Obbo Faaris Aliyyi waajjira aadaa fi turizimii aanaallee keessa ganna saddeetii oliif qorataa seenaa turan.
Dursaa waraanaa ta'anii shawaarraa kan uummata waraana lolchiisuudhaaf fudhatee dhufe jaagamaa keelloo kan jedhaman dura. Booddee jaraatiin immoo leensee kan jedhamtu dubartiidha kan ajajaa waraanaa taatee booddee dhaabdattee leensee keelloo jedhamtu booddeetti jaagamaati isheen immoo namooti babbeekamoon warra margoo bookaa fi ayyaansoo bookaa immoo warra qaamaan keessatti hirmaatee lola sana keessatti ajjeesee du'e jechuudha. Obbolaan lameen kun saanbee keessa innoo sana fayyadamtu tokkotti dhalatanii loliisa kanaaf biyyaa ba'anii teeppii dhaqanii teeppiitti immoo achi saamamaniitu miidhamanii addeebi'anii asitti. Ituu biyya isaanii keessa jiraataa jiranuu waa'een xaaliyaanii addeebi'u kun jara sodaachifnaan waraanumaaf meeshaa qoodattafaa kana qabataniitu waan jarri uummata walitti qabatanii bishaan qabar bishaan laga guddaa jira. Qabariin laga kutanii akka isheen bishaan sana hin ceenee fi achi keessa dhagaa keessa taa'aniitiyyuu bishaan keessa galaniitu kan jarri eeggatan. Isa booddee harreetti isaan kifeetee gaafa jarri dhuftu gaggeessaa kana rukutaniitiyyuu. Isa booddee oomaan jara harka akka bittinnaa'u ta'ee jarri tulluu guraa mallii sana jedhamu isatti ol argatteetiyyuu achi irratti qabbaamtee guyyaa sadii bultee amma kana immoo dhukaasa baay'ee qabdu kan isheen achitti achi irratti teessitiyyuu hanga goreetti hanga tulluu mashii jedhamutti dhukaasaa banteetiyyuu jarri kun immoo kan oomaa jara keessatti akka jarri oomaan ishee tamsaatuu fi dursaan ishee rukutamu hangolee jara obbolaa kana jechuudha.
Lola kanarraa hafaniiru warri kun.
Ayyaansoo bookaa ergasii bubbuleeti kan dhukkubsatee margoo bookaa waraanichi keessatti fide.
Obbo Aliyyiin warri lola kana irratti hirmaate meeshaawwan lolaa hedduu boojii himanii garuu yaadannoo lola kanaaf dhaabachuu malee jiraachuu dhabuu qiiqanii jiru. Obbo Hordofaa Hundees yaaduma kana biyyooti himan. Waa'ee kana irratti obbo Wandimmuu Dabalaa itti gaafatamaan waajjira aadaa fi tuurizimii kan godina Iluu abbaa booraa akkas jechuun deebii kennu.
Godinni kun walumaa galaa iddoo hawwata tuurizimii gurguddaadha kan inni qabu. Bakkeewwan kun immoo ba'anii mul'atanii madda diinagdeellee ta'uu qabu beekamuudha qabu jennee iddoowwan kudhan adda baafne keessaa tokko bakka injifannoo saanbee kana jechuudha. Kanas immoo yuunivarsiitii mattuu koomishinii tuurizimii Oromiyaa biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa ministeera tuurizimii wajjiniin taanee qorannoo gadi fagoon gaggeeffame iddoowwan kudhan adda baane irratti saanbee dabalatee jechuudha magaalaa goree dabalatee iddoowwan hawwata tuurizimii akka Itoophiyaatti jiran keessaa bakka guddaa ta'uu qabu jennee itti deemaa jirra. Qorannoon kunis immoo waajjira muummee koomishinii tuurizimii oromiyaatti bakka itti aanaa bulchaa godina keenyaa yuunivarsiitii mattuu biiroo aadaa fi tuurizimii oromiyaa koomishinii tuurizimii oromiyaa ministeerri tuurizimii bakka argamanitti dhiyaatee haala gaariirra jira jechuun dandeenya keessumaa bara kana.
Obbo Wandimmuun yuunivarsiitiin mattuusii bakkeewwan seena qabeeyyii ta'an kan godina Iluu Abbaa Booraa keessa jiran qorachuu akka itti fufullee dabalanii dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmaa Daawit Adaamarraa.
Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoorraa qophii har'aaf qindaa'e kanuma kan isin keessummeessantuu Jibee Horaatii qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bula.